turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na diane na nininahazwe ndi muri studio ya gatanu abarimyi bo mu ntara ya cankuzo iri mu buseruko bw'uburundi bijukiye kurima igiterwa c'amavoka kugira ngo bazoyashorere mu mahanga gutyo baronke amafaranga y'agaciro mvamakungu ni umurima twateguye ntitwoteguye kugira dufungure twateguye kugira tuzashoboye gushorera mu mahanga kugira dushoboye kwinjiza amahera y'amadevize y'agaciro
uyu ni desire sahinguvu atwara abarimyi b'amavoka bagiye muri koperative imwe mu y'umutekano mu rwiro tabara urwanya ubutegetsi bwo mu burundi wemeza ko wishe abasirikari icenda b'ico gihugu mu gitero wagavye ku kirindiro c'ingabo z'uburundi kiri ahitwa rubwebwe tawundi ni mu ntara ya kivu y'epfo muri kongo uburundi burabihakana mu makuru y'ingisho tubafitiye ibigo vy'amashuri y'intango yigamwo abana b'impunzi z'abarundi muri repubulika demokarasi ya kongo bivugwamwo ubwinshi bwabo ishure rya kasaba ya kabiri tugendera muri ano makuru ririmwo abana barenga ijana na mirongo umunani mu kirasi kimwe ibihugu indwi bitunze gusumba ibindi ku isi bihurikiye mu citwa G7 vyiyemeje kuzokubahiriza ubusabe bwa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ino sentare isaba ko umushikiranganje wa mbere wa Israel atabwa muri yo mpidonido y'ano makuru yose n'ayandi tubafitiye ni mu kanya sase mwakoze gucagura ijwi ry'Amerika mu yandi maradiyo yose reka amakuru yacu tuyahere mu gisata c'amagara y'abantu repubulika ya demokarasi ya kongo yatanguye gutanga incanco zikingira ubwandu bw'ibihara vy'inkende ku bantu bakuru nta ncanco zihari ku bana naho ari wo murwi ubangamiwe cane mugenzi wacu ejo ni mukankusi arabitubwira ibi ni nyuma y'uko impano ya doze y'inkingo ifite akamaro kanini ihagaritswe n'imbogamizi zari zisanzwe mu rwego rw'amategeko mu kwezi kwa cyenda ubuyapani bwiyemeje gutanga doze miliyoni eshatu z'urukingo rc cumi na gatandatu m umunani mu zo bufite mu bubiko bw'igihugu zakozwe mbere n'ikigo cyaho km biologics ku ndwara y'ibihara ni rwo rukingo rwonyine rukora ku bushita bw'inkende rwemewe gukoreshwa ku bana kandi niyo nkunga nini yijejwe kugeza ubu hagamijwe kurwanya indwara aho ariho hose ku isi ariko ibihugu byombi byabanje gufata igihe cyo kuganira ku kibazo rusange cy'ubuzima ku isi hibazwa ninde uzishyura igihe haba ingaruka zitunguranye zaturuka ku rukingo kongo yavuze ko iki kibazo ubu cyakemutse ariko gutinda byongeye kwerekana ko hakenewe uburyo bwiza bwo gukoreramo mu bijyanye no kwita ku buzima nk'uko impuguke mu buzima ku isi zibivuga ko hari intambamyi ku buryo bwo gutanga ibisubizo birengera ubuzima zitavuze mu buryo bwatuye guverinoma z'ibihugu bikennye zitinya kwirengera ingaruka mbi zituruka ku miti guverinoma z'abaterankunga nazo ntiziba zishaka kubyinjiramo ku buryo bisaba ko amasezerano abanza gusinywa mbere y'uko doze zoherezwa ku wa kabiri w'icyumweru gishize urwo rukingo rwahawe uruhushya rwihuta n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms guverinoma ya kongo yo yatanze urwo ruhushya mu kwezi kwa gatandatu ariko abishingizi b'abakora inkingo ntacyo bazishyura ku ngaruka z'imiti yahawe impushya nk'izo zihuse urundi rukingo rukoreshwa ku bantu bakuru rwakozwe n'isosiyete Bavarian Nordic yo muri Denmark rwakiriwe neza nta kibazo cy'ubwishyu kigeze kivuka Kongo yijejwe doze miliyoni eshatu z'urukingo zizatangwa n'ibihugu birimo na Amerika ubu doze zigera mu bihumbi magana atatu mirongo irindwi n'eshanu zageze mu gihugu uretse ko kuzitanga byatangiye ku muvuduko uri hasi bahereye ku bashobora kwibasirwa n'indwara kurusha abandi
ejo ni mukankusi urakoze utuvane muri repubulika ya demokarasi ya kongo dutwara muri nigeria havuga impanuka y'ubwato yahitanye abantu batanu mirongo ibiri bakaba bakirondegwa irengero ryabo ni nyuma y'uko ubwo bwato bwihutaga bukubise ingiga y'igiti yari mu mazi bukiyubika muri leta ya delta iherereye mu majyepfo y'igihugu ibi byabaye kuwa gatanu mu bice byitaruye byo mu bwami bwa baramatu mu karere ka wari kari mu majyepfo y'uburengerazuba bw'iyo leta abashinzwe ubutabazi bw'ibihe bikomeye baracyari mu bikorwa byo gushakisha abantu makumyabiri baburiwe irengero batandatu barokotse barimo kuvurirwa mu bitaro byo mu karere tukivuga ku by'impanuka z'ubwato ku mugabane wa afurika bane babonetse mu bwato bw'ubukerarugendo bwibiye ku nkombe y'inyanja itukura ya misiri hari abatabara baracarondera abandi umunani mu bari muri ubwo bwato n'ubu ndacari kumwe na ejo ni mukankusi guverineri w'intara amur hanafi yatangaje ko kuri wa kabiri itsinda ry'abatabazi ryasanze abantu bane ari bazima abo ni ba mukerarugendo babiri b'ababirigi umusuwisi umwe n'umunyamisiri abarokotse bose hamwe ni mirongo itatu na babiri ubwato bwarohamye ku wa mbere hafi y'ahitwa sataya bwari butwaye ba mukerarugendo mirongo itatu n'umwe n'abakozi cumi na batatu bari bagiye mu bikorwa byo kwibira byagombaga kumara iminsi bwakubiswe n'imiraba ifite ingufu ku buryo mu minota iri hagati y'itanu n'irindwi bwari bumaze kwibira ku wa mbere abantu makumyabiri n'umunani barokowe bafite ibikomere byoroheje bacumbitse muri hoteli ya marsa aramu aho abayobozi barimo gukorana na za ambasade z'ibihugu byabo kugira ngo batange ubufasha n'ibyangombwa guverineri w'intara hanafi yavuze ko ubwato bwasuzumwe bagasanga bwujuje ibisabwa mu kwezi kwa gatatu nta kibazo na kimwe cyabonetse ubwo bwato bw'umunyamisiri bwa metero mirongo itatu n'enye z'uburebure bwari bwahawe n'ubuyobozi bushinzwe ibyo mu nyanja icyemezo cy'umwaka umwe cyerekana ko bafite umutekano ni ubwato bwa kabiri burohamye muri biriya bice uyu mwaka mu kwezi kwa gatandatu ubundi bwato bwangijwe cyane n'imiraba ikaze nubwo nta muntu bivugwa ko yahasize ubuzima
hejuru y'amerika turacabandanya n'amakuru hirya nino ku isi ibihugu indwi bitunze gusumba ibindi ku isi bitangaza ko bizokubahiriza umutahe sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi iheruka gusohora isaba ko umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu atabwa muri yombi ivyo bihugu indwi bihurikiye mu murwi witwa g7 ni amerika kanada ubudagi ubufaransa ubwongereza ubutaliyano n'ubuyapani kwemera ko bizokubahiriza umutahe w'iyo sentare bisigura ko ari nk'amwe umushikiranganji wa mbere wa israel israel benjamin netanyahu yuhunyoza ikirenge ku butaka bwa kimwe muri ivyo bihugu gishobora kumuhagarika kikamuta mu mvuto itangaza abashikiranganje bajeje imigenderanire y'ivyo bihugu indwi basohoye inyuma y'inama yari imaze iminsi ibiri ibahuriza mu icungararo y'iroma mu butaliyano rigira riti tuributsa ishaka dufise ryo kubahiriza amategeko mpuzamakungu tuzokora ivyo twubwirijwe sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi mu ndwi iheze muribuka ko ariho yasohora umutahe wo guhagarika benjamin netanyahu imwagiriza ivyaha vy'intambara birimwo ivy'agahomerabunwa na ndengerabutungane israel n'inshuti zayo zirimwo amerika ntivyigeze vyishimira uwo mutahe amerika aha tuributsa ko itari muri cpi yagiriza iyo sentare ifise icicaro ilahe mu buholande gukora nabi kiretse amerika ibindi bihugu vyose vyo mu murwi wa g7 biremera cpi kandi biyirimwo abandi bari ku mutahe wa cpi peyi muri dosiye y'intambara ya israel muri palestina ni yoav galant yahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi muri israel na mohamed dif yahoze ajeje ibikorwa vya gisirikare mu murwi wa hamas israel ikemeza ko uyu yamwishe mu kwezi kw'indwi ariko hamas ntirigera yemeza urupfu rwiwe hagati aho mu gihe uno munsi ku wa kabiri vyari vyitezwe ko inama nshikiranganje yo muri israel yiga ku masezerano atanga agahengwe k'intambara bitegekanije ko yotangura ejo ku wa gatatu israel yagavye ibitero vyinshi vy'indege i beirute ku murwa mukuru wa libani umwe mu bategetsi ba israel n'umushikiranganje ajeje imigenderanire ya libani n'ayandi makungu bavuze yamara ko hari icizere cinshi c'uko hashobora kuboneka umwanya n'umwanya amasezerano ashobora gutuma intambara imaze guhitana ibihumbi n'ibihumbagiza vy'abantu ihagarara aya makuru yose n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radio yacu mu kanya n'amakuru y'akarere k'ibiyaga binini vya afurika igice ca kabiri c'amakuru yacu tugihera mu gihugu c'u Burundi umurwi Red Taba urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi wemeza ko n'imiburiburi abasirikari icenda b'ico gihugu baguye mu gitero wagavye mu bucagucagu bw'ejo kuwa mbere ku kirindiro c'ingabo z'u Burundi kirahitwa Rubwebwe Tawundi muri secteur ya Mwenga imwagunda ni mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Republika Demokarasi ya Kongo itangazo umurwi Red Tabara washize ku mbuga ngurukana bumenyi zawo rivuga ko mu baguye muri ico gitero harimo umusirikare mukuru afise ipete rya koloneli yatwara ico kirindiro n'icegera ciwe red tabara ntigeze itangaza amazina y'abo basirikare babiri umugwi red tabara ubandanya kuvuga muri iryo tangazo ko watwaye kandi ibikoresho vyinshi vy'ingabo z'uburundi birimwo ibigwanisho ivyuma bakoresha mu guhanahana amakuru impapuro zirimwo amakuru y'ibanga yega igisirikare c'uburundi n'ibindi igisirikare c'uburundi kibicishije mu itangazo casohoye ciyamirije ibiri mu itangazo rya red tabara kivuga ko ari ibinyoma vyigendera itangazo ry'uburundi rigira riti igisirikare c'uburundi kimenyesha ko itangazo rya red tabara ryuzuye ibinyoma igihe cose uwo murwi utakaje abarwanyi benshi ku rubuga umuvugizi wawo yamaca yihutira gusohora amatangazo nk'aya ntihagire n'umwe aha agaciro ibiri mu itangazo ry'ububeshi vuba tuzobereka abagwanyi ba red tabara twafashe n'abandi bishikanye mu minwe yacu bari ku rubuga ijwi rya amerika twarondeye izo mpande zibiri kugira ngo turondere umuco urenze ku biri mu matangazo magufi zasohoye yamara kugera duheza gutegura ino nkuru nta ruhande na rumwe twaronse red tabara ntitavye amatelefone yacu igisirikare c'uburundi naco biciye mu kiganiro kigufi umuvugizi wacu general de brigade gaspar baratuza yagiranye n'umumenyesha makuru w'ijwi rya amerika yari yamurondeye asaba ikiganiro yavuze ko batifuza kugira ico bavuga kubera vyohava bituma ico yise ibikorwa barimwo bitakaza inguvu kandi ngo batotanga ikiganiro co mu majwi na red tabara ataco yigeze itanga muri ubwo butumwa bugufi ijwi rya amerika ryabajije general de brigade gaspar baratuza nimba hari abarwanyi ba red tabara baguye muri uko gutana mu mitwe aca yishura agira ati ntibobura nico gituma twanditse yuko iyo batakaje vyinshi no kubura abarwanyi bidasigaye nyuma bama baca basimbira ku nyandiko babesha ko bisha abandi bakanafata ibikoresho vyabo ariko bobo ntibigera bavuga ku ruhande rwabo kuko biba biteye ubwoba inyuma y'ubwo butumwa umenyesha amakuru w'ijwi rya amerika yabandanije arabaza baratuza ati ni bangahe bahaguye ku ruhande rwa red tabara nawe aca yishura agira ati twebwe turi abanyamwuga beza ntitujejwe kubika kubika abaguye ku rugamba naho tuba twababonye kuko n'abafashwe tuzobavugisha vuba mubabone ejo rya amerika tukivuga ku makuru y'uburundi abarimyi bo mu ntara ya cankuzo iri mu buseruko bw'ico gihugu bijukiye kurima igiterwa c'amavuka kugira ngo bazoyashore mu mahanga baronka amafaranga y'agaciro mvamakungu muri abo harimwo abarimye amahegitari arenga ijana y'amavuka babwiye abakunzi b'ijuru rya amerika ko babonye ko kurima ayo bashorera mu gihugu gusa bidashobora kubashikana ku iterambere nyaryo ibindi kuri ino nkuru na thierrive ndayishimiye kigali mu rwanda bamwe muri abo benegihugu bo muri komine n'intara ya cankuzo bahisemwo kugira urunani mu gushira hamwe amatongo bahitamwo kurima igiterwa c'amavoka gisigaye carashizwe ku rutonde rw'ibishorerwa hanze y'igihugu akarorero n'umurima w'amavoka uteye ku mutumba wa kigusu muri komine cankuzo intara ya cankuzo ungana na hegitari ijana na zitanu uwo murima ufise amavoka ateye igomwe ubona ko azosoromwa mu mezi make ari imbere nk'uko abakunzi b'ijwi rya amerika bavyiboneye desire sayinguvu ahagarariye uwo murima avuga ko uyu mugambi wiyumviriwe kugira ngo bazoyashore hanze y'igihugu babashe kwinjiza amafaranga y'agaciro ni umurima twateguye ntitwateguye kugira dufungure twateguye kugira tuzashoboye gushorera mu mahanga kugira dushoboye kwinjiza ya mahera y'amadevize y'agaciro murazi ko ngaha twe twari tumenyereye tuja kurangura muga tudashora ntituze kurangura gusa dutwara amadevize mu mahanga tugende iyo tugiye no kuyakurayo Desire Sayinguvu avuga kandi ko abarimyi b'igiterwa civuka bo mu cankuzo bagerageza gukorera mu runani kuruta umuntu yikoranya ari wenyene.
Ubu abarimyi b'igiterwa civoka ntibagikora umwe umwe yigenga. Ubu dusa n'abakorera mu runani basanze yuko nyamwigendera ko atari imirimo henshi. Mwarumvise yuko igiterwa civoka ciyongereye ku biterwa njabuka amazi muri ico gihe rero kugira ngo dushobore guhangana n'abatwitangiye imbere kuri mu gushika kuri iyo soko tutegezwa kurima kugira ngo tuzoronke umwimbo ukwiye ni no muri nayo ntumbero kugeza isa nk'abarongoye abandi muri urwo runani tuko dushiraho amakoperative abo barimyi bavuga ko kugira ngo bashikire imbona kazoza igihugu gitegekanya mu myaka iri imbere basanga kubishika ko hasabwa gukorera hamwe kugira ngo baronke umwimbo ukwiye Desire Sayinguvu avuga ko bifuza ko buri koperative itegerezwa kugira hegitari zitatu zitewe ku igiterwa civoka n'imiburiburi bityo bashike ku iterambere atawusigaye inyuma uwo mugambi wo kurima kijambere igiterwa c'amavuka muri iyo ntara ya cankuzo kira birashimangirwa n'abatware baho uyu ni umuyobozi ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara ya cankuzo meripiade ntahondereye hari abagwiza atunga banini banenga mu ntara cankuzo novuga aho usanga nk'umwe ari umwe gusa yarimye nk'amagitari ijana y'amavuka hariho n'abandi babigize bavuga ko babigize nk'umwuga w'abagwizambuto bagiye bayagwiza bakayashiranga abene igihugu bakeneye bakayagura akamo k'umugambi wo kwijukira kurima igiterwa c'amavoka mu gihugu c'u Burundi katewe n'umukuru w'igihugu hakaba haciye hashingwa amasoko hirya no hino mu gihugu yo kwegeranirizamwo uyo mwimbu kugira ngo abagwizatunga bashorera hanze bayasanga ahantu hamwe ndetse n'abaza kurangura baturutse hanze y'igihugu boroherwe abarimyi nabo bahatorera koyokwe kuko babasha kumenya ibiciro ivoka igezeko batabazimbye nk'uko vyahora mu gihe bayaguriye mu mirima yabo naho biri uko abo barimyi b'igiterwa c'amavoka mu ntara ya cankuzo bavuga ko bagira intambamyi zo kubura amazi akwiye yo kuvomera ikindi bavuga ni uko bataronka umwavu ukwiye w'ikirundi bakoresha mu gutabira iyo mirima y'amavoka uburimyi bw'igiterwa c'amavoka bukaba bwijukiwe cane muri kino gihe mu ntara zitandukanye z'igihugu c'uburundi intara nazo zisanzwe zizwi ko zimbukamwo cane amavoka zikaba zirimo gitega mwaro kayanza n'izindi Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali tusikilize sauti ya Amerika ielewe ielewe nasikiliza sauti ya Amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda makuru aracabandanya umushikiranganji w'ubutungane muri repubulika ya demokarasi ya kongo yagiriza u rwanda kuba isoko ry'ibibazo vy'intambara mu burasirazuba bw'ico gihugu constant mutamba yabivugiye mu rugendo yarimwo mu gisagara ca goma aho yumvikanye avuga ko azoshikiriza ubutungane perezida w'u rwanda paul kagame jimmy shukurani bakomera yaduteguriye inkuru ikurikira mu magambo yatangajwe umunsi umwe nyuma yo kuyavugira ku cyumweru muri gereza ya munzenze yubatse mu mujyi wa goma minisitiri constant mutamba yongeye gutunga agatoki perezida w'u rwanda paul kagame yumvikanishije ko uyu muyobozi w'igihugu gituranyi ari we soko y'ibibazo biri muri kongo bityo ko agomba kubiryozwa constant mutamba mu magambo ye yakoresheje igiswahili aragira ati venye viko manipule na Rwanda na Kagame ule tutababamba bote.
abantu bose bakorana n'u rwanda ndetse na kagame wiyemeje guteza umutekano muke mu gihugu cyacu tuzabafata kandi tubakanire urubakwiye mbahaye ubutumwa kuri aya masaha mbabwira ko ubu ngubu ndimo gushakisha perezida w'u rwanda agomba gufatwa nawe agakanirwa urumukwiye cyane ko ari we ntandaro y'ibibazo byose turimo guhura nabyo hano muri kongo tugomba kumufata tukamutuma hangenga
na tutamituma mwangenga.
uyu muyobozi yumvikanishije kandi ko umubare munini w'abaturage bo mu burasirazuba bwa kongo ubwaba ari intandaro y'umutekano muke ukomeje kugenda uzamuka mu teritwari za rucuru masisi lubero n'ahandi muri kivu ya ruguru Paske amupendi kudenonse aba bantu aba biko kuba na ba- mwebwe mudashaka gufatanya n'inzego za leta mu gutanga amazina y'abantu baduteza umutekano muke igihe tuzabafata mwese tuzabashyira mu gatebo kamwe abenshi muri mwe mukorana na M23 ndetse n'u Rwanda ibyo si ukubeshya rwose aha duhagaze turababona mw'abakongomani ariko mu bikorwa byanyu muri abanyarwanda uwo ubutabera buzashyikira azakatirwa urumukwiye mbaye mbateguje ko nimudashaka gukorana n'ubutabera twebwe tuzakora akazi kacu denonse. Kama uko na information moya nafaa kufanya nini?
bamwe mu baturage bo mu mujyi wa goma bavuganye n'ijwi rya amerika kuri uyu wa kabiri bavuga ko amagambo ya minisitiri constant mutamba agamije guhembera urwango mu baturage kandi ko umuyobozi nk'uriya atagakwiye kuba avuga amagambo nk'ayo jean claude matabaro mwamba umwe mu bayoboye amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu muri kivu ya ruguru avuga ko ahubwo ubutabera ari bwo budashobora guhana bya nyabyo abakorana na m makumyabiri na gatatu ntabwo umuntu mukuru ko mu minisitiri w'ubutabera yavuga ibintu yadafite nka prove ntabwo yavuga ngo hari abantu hano i Goma bakorabora no- na- n'u Rwanda namba n'abantu bazanye umutekano muce muri Congo eh, atabifitiye ibimenyetso uzi ko buri gihe bafata abantu bakabajana za Kinshasa hariho n'abandi bamwe bo barekurira hano Goma bamaze kunyura mu byabo bagasanga hari undi wari ushatse kumurenganya kandi ibyerekeye yegeranye umutekano ntaho ha- aho yari ahuriye nabyo mu magambo ye minisitiri w'ubutabera yumvikanye ashyira mu majwi bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida felix tshisekedi kuba nabo bafatanya n'abarwanya igihugu mu ntara z'uburasirazuba metre twitegure wilson umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi we siko abibona icyo nagombwa kubabaza batubwire icyatumye bajyana M23 i Kinshasa ikindi cya kabiri kuvuga ngo abanyapolitike bakorana na M23 ni leta none si nimba izi umunyapolitike ukorana na M23 kubera iki batamufashe bamutwere guverinoma ya Kinshasa ishingiye kubesha kuvuga mutamba ngo aba- hari abapolitisiye bakorana na M23 yabafata akabatwereka ko ari we minisitiri wa justice nubwo bimeze bityo hari abandi baturage bo mu mujyi wa goma bavuga ko ibyatangajwe na minisitiri w'ubutabera ari ubutumwa kuri buri wese waba ugerageza guhungabanya ubusugire bw'igihugu icyo tubona mu by'ukuri ni uko amagambo ya minisitiri mutamba yababaje bamwe mu baturage ndetse n'abayobozi batandukanye ibyo ni ukubera ko basanzwe ari bo ntandaro y'umutekano muke njye mbona ko minisitiri yavuze ibyo yagombaga kuvuga ni umuyobozi kandi ayoboye minisiteri y'ubutabera ubwo rero urumva azi ibyo avuga kuko dosiye afite ni nyinshi ku bibazo by'umutekano muri kongo ahubwo ikibazo ni uko ibyo yavuze bitashimishije buri wese kuvaho intambara zuburiye mu burasirazuba bwa kongo abanyekongo benshi bakomeje kwibasirwa n'amagambo y'ivangura ahembera urwango mu baturage kuba kongo n'abayobozi barakomeje gushinja u rwanda kuba rufite uruhare mu ntambara zo muri kongo byateye agatotsi mu mubano wari usanzwe hagati y'ibihugu byombi mu burasirazuba umubare munini w'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda nibo bakomeje kugenda bibasirwa cyane n'abaturanyi babo babakekaho gukorana bya hafi na m makumyabiri na gatatu jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma jimmy shukurani bakomera urakoze turaguma muri repubulika ya demokarasi ya kongo ariko ubu tuvuga iby'inyigisho bamwe mu barimu bigisha abana b'impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya murongwe basaba ko hongerezwa ibirasi by'amashuri ku bigo kuko ubwinshi bwabo butuma abana badakurikirana uko bikwiye ivyigwa vyabo nko mu kigo c'ishure ry'intango rya epe kasaba ya kabiri ijwi ry'amerika ryagendeye hari amashure abarizwamwo abana barenga ijana na mirongo umunani umenyesha amakuru wacu vedaste ngabo ahadushikane ugeze kuri bimwe mu bigo by'amashuri birimo epe kasaba ya kabiri na epe simade biri mu birometero bibiri n'inkambi ya murongwe usanga bamwe mu banyeshuri bicaye hasi mu ishuri abandi nabo bicaye ku ntebe mu gihe abandi nabo bahagaze mu ishuri kubera ubucucike buri muri ibyo bigo kuri aya mashuri yakiriye abana b'impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya murongwe kubera ubwinshi bw'abanyeshuri hari ibyumba usanga abana barenze magana abiri ahandi naho ukahasanga ijana na mirongo itanu nsabiyaremye prote n'umwarimu wigisha mu mwaka wa mbere ku ishuri ribanza rya epe kasaba ya kabiri yerekana yuko muri uyu mwaka w'amashuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ibihumbi na mirongo ibiri na gatanu umubare w'abanyeshuri bari basanzwe bigisha wikubye gatatu kubera impunzi nshya ziva mu nkambi z'agateganyo za kavivera na sange abanyeshuri ijana na mirongo umunani intambamyi dufise ya mbere ni uko abana batumva ibyo umwigisha bigisha iyindi ntambamyi igira kabiri ni uko mu gihe uriko wigisha abana bamwe baba bicaye hasi abandi baba bicaye ku ntebe bityo bigatuma umwarimu adashobora gushika aho yategezwa gushika muri iyi nkambi ya murongwe irimo impunzi z'abarundi zigera ku bihumbi cumi na bitanu bamwe mu banyeshuri bahitamo kuva mu mashuri kubera ubwinshi buba buri mu mashuri ndetse no kudahabwa bimwe mu bikoresho by'ishuri niba ruta beni yiga mu mwaka wa gatanu ubu yirirwa ku mugezi wa mutambara no ku kiyaga cya tanganyika aroba indagara n'amafi akoresheje amagera jewe nk'ubu kubera hejuru y'inzara nirirwa nicaye aha cyangwa nagiye nkafashanya na mama gukora ntagiye gukora nawe ari yepfo nkajya kurondera utuboga two kurya nkagenda nkagura amagera nkazana nje- ndajya guhiga ifi zo kurya iyo turi ko dukora ako kazi ko kuroba ababembe baratugira nabi harimo bamwe batema hejuru n'ifi dufata barazitwaka tukaduga twakomeretse nta mubano dominique ni umubyeyi urerera ku ishuri ribanza rya epe kasaba ya kabiri na smad avuga yuko batewe impungenge n'iki kibazo cy'ubucucike buri mu mashuri ari murongwe kuri we abona bishobora kugira ingaruka ku burezi bw'abana babo muri uno mwaka eh, twabonye aseri izana izindi mpunzi nshasha izo mpunzi zatumye ibitigiri by'abanyeshuri byiyongera cyane mu gihe n'imfashanyo zo gufasha abanyeshuri zitera zigabanuka ugaca usanga rero nk'ikiduhanze cyane ni ubwinshi bw'abanyeshuri mu mashuri uburyo ushobora gusanga ishuri rimwe ririko ririgamwo abanyeshuri majana abiri canke barenga eh, bigaca bituma umwigisha atisanzura mu kwigisha canke ugaca usanga n'abanyeshuri batagikurikirana inyigisho nk'uko bikwiye bigatuma bamwe baheba amashure abandi nabo bakiga ntiba- bakananirwa umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya mulongwe deo ntakirutimana avuga yuko iki kibazo bakigejeje mu ishyirahamwe rya aseri ubwa mbere agomba kubamenyesha ko ubwishyu bw'abanyeshuri bwagiye kwibonekeza abo azanye barefuje bashasha guhera ku nkomvo ya mbere ni ukuvuga ngo umugabane umwe gusa ku migabane cumi n'umwe ko bazana umugabane umwe dusanga harimo abanyeshuri nk'amajana abiri ko bazanye uwundi mugabane tugasanga harimo abanyeshuri amajana abiri na mirongo itanu ko bazanye uwundi mugabane tugasanga tu- harimo abanyeshuri ijana iyo hamwe n'ivyo twasanze abanyeshuri bamaze kuba benshi ku buryo bw'uko aba- abarimu ku birasi bari bafise badashobora kuba- kubankada kubakurikirana uko bategeza kubakurikirana ubwinshi bw'abo barefuje batumwe n'abantu abanyeshuri baba benshi bisaba yuko hasera umubyeyi wacu niwo mubyeyi w'abarezi hamwe na guverinoma y'abarezi senere ko bokora ibishoboka byose bakagwiza ibirasi muri ibi bihe impunzi z'abarundi zirimo kuvanwa mu nkambi z'agateganyo za sange na kavimvira zikajyanwa i mulongwe bamwe mu babyeyi basaba yuko ibigo by'amashuri byahagarika gukomeza kwandika abana kuko amashuri yuzuye si mu mashuri honyine hari ubu bucucike ahubwo no mu bihangare izi mpunzi ziraramo twebwe abarefugee ikibazo dufise ni kubera twabaye benshi mu masare ntitugira aho turara abagore n'abagabo barararana n'abana bose twebwe ikibazo dufise rero dushaka badusaturire amaparasera baduhe n'amahema twiyubakire ama- twiyubakire kuko twamenyeye mu mabunkeri ibintu byo kudugana uca usanga indwara ni nyinshi twifuje kuvugisha haseri ku murongo wa telefoni kuri iki kibazo cy'ubucucike bwo mu mashuri ari mulongwe ntibadusubiza gusa umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya mulongwe didier numbi wa numbi yabwiye ijwi rya amerika ko iki kibazo bakigejeje ku baterankunga batandukanye barimo haseri ibabwira yuko ifite amikoro make ishuri ribanza rya epe kasaba ya kabiri ryubatse muri segiteri ya mutambara mu byumba by'amashuri cumi na bine rifite byigiramo abanyeshuri igihumbi na magana atanu na cumi na barindwi mu gihe mu ishuri rya simade ibyo mu byumba cumi na rimwe rifite ryigiramo abana barenga igihumbi na magana atatu na barindwi vedase ngabo ijwi rya amerika uvira vedaste ngabo urakoze amakuru yose abagezeho ku ijwi rya amerika mu karere k'ibiyaga binini murashobora kongera kuyasanga kuri facebook yacu ariyo voa radiyo yacu igisata c'impunzi tuje tukibandaniriza muri sudan aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ku isi pam rivuga ko amakamyo ya mbere y'ibiribwa mu mezi menshi uno munsi yagejejwe mu ikambi y'abateshejwe izabo n'ubushamirane muri ico gihugu ca sudani abenshi muri- bari muri ayo makambi bugarijwe n'inzara ejo ni mukankusi umuvugizi wa pamu muri sudani leni kensley yavuze ko amakamyo y'ibiribwa ya pamu yageze mu nkambi ya zamzamu iherereye muri darifuru y'amajyaruguru ahemejwe inzara mu ntangiriro z'uyu mwaka ibiro ntaramakuru bya faransa afp byatangaje ko amakamyo ya mbere yaratwaye ibiribwa bikenewe byihutirwa byo gutabara abantu ibihumbi cumi na bibiri na magana atanu nyuma y'amezi menshi umurwa mukuru wa leta ya darifuru y'amajyaruguru el fasher umaze amezi warafashwe n'umutwe witwara gisirikare wa rapid support forces rsf hashize amezi warahagaritse ibikorwa hafi ya byose mu karere kandi watumye inkambi ya zamzamu yototerwa n'inzara intambara yatangiye mu kwezi kwa kane umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu hagati y'ingabo za sudani ziyobowe na generale abdel fatah al burhan na rsf iyobowe n'uwahoze amwungirije mohamed hamdan daglo byateje kimwe mu bibazo bikomeye by'ubutabazi ku isi abantu barenga miliyoni makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kimwe cya kabiri cy'abaturage ba sudani bugarijwe n'inzara ikabije
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turahana agahindukira imbere yuko tugahana ngende ndababwiye muri make ko umurwi wa red tabara urwanya ubutegetsi bwo mu burundi wemeza ko n'imiburiburi abasirikare cenda b'ico gihugu baguye mu gitero wagavye mu cagucagu bw'ejo kuwa mbere ku kirindiro c'ingabo z'uburundi kiri ahitwa rubwebwe tawundi muri sektori ya mwenga imagunda ni mu ntara ya kivu y'epfo muri kongo itangazo umurwi wa red tabara washize ku nguru- mbuga ngurukanabumenyi zawo ivuga ko mu baguye muri ico gitero harimo umusirikare mukuru afise ipete rya koloneli yatwara ico kirindiro n'icegera ciwe red tabara ntiyatangaje amazina y'abo basirikare ariko umurwi red tabara ukabandanya kuvuga ko watwaye kandi ibikoresho vyinshi vy'ingabo z'uburundi birimwo ibigwanisho ivyuma bakoresha mu guhanahana amakuru impapuro zirimwo amakuru y'ibanga yega igisirikare c'uburundi n'ibindi igisirikare c'uburundi kibicishije mu itangazo casohoye ciyamirije ibiri mu itangazo rya red tabara rivuga ko ari ibinyoma vyigendera ngaha rero duce dusozerera amakuru uno mugoroba nk'uko nabibabwiye mushobora kongera kuyasanga kuri we zitata akaburungu radiyo yacu vuba akaburungu komu reka nshimire abayagizemo uruhara bose baba abamenyesha amakuru baturungikiye amakuru bari ku mbuga ku rubuga na ba twakoranye ngaha washington dc frederic nkundikije yaraduhagarikiye nadia taha na ingenieur bob bari muhinga bw'ivyuma kuri mikro ya diane ninahazwe ku izina rya bagenzi banje mu kirundi no mu kinyarwanda ndabike banwe ndabipfuriza kubandanya muranirwa mu vyo muri mwo vyose aho muri hamaze kwira mugira ijoro ryiza mukaba muri ku migabane butarira mubandanye kugira umunsi mwiza naho butaha